akka dubbifneef dhageenyirra. ameerikaa kutaa boostonitti waan dhiyootan dhalate kaa'aa gardhaa ammaa dubbii tanallee biyyatan waliin dhahuu jiraatti jira boombii dorgomtoota maaraatoonii booston keessa tokkosan nam sadii dhumate dhibbi tokkoof torbaatame wayii mammadaa'e akka poolisiitti warra maaraatoonii boostonitti boombii awwaal keessa obboleeyyan lama tokkijjeessanii tokkammaan tanallee marsanii barbaaduutti jiran gamkaaniin ammoo ameerikaa kutaa teeksasitti warshaan dhiyootan kalee galgala gubatti tokko nam hedduu fixe. warra booston jiraatu keessa waan balaa kanarra waan boombii kanarratti jechuun warra tujubeen dubbiftetti jira meegarasiisan dabarsa.
aangawoonni federaala ameerikaa har'a suraa viidiyoo shakkamtoota haleellaa booston raawwatan jedhanii ifa taasisaniiru shakkamaan inni duraa koofiyyaa gurraacha keewwataa inni lammataa immoo koofiyyaa adii gara boodaatti garagalchee keewwatee argama. aangawoonni kun akka jedhanitti shakkamaan koofiyaa adii keewwatu kan haleellaa boombii sanaan shakkamuuf shakkamaan lammataa ammayyuu hin qabamin jira meeshaa hidhatee waan jiruuf sodaachisaadha jedhan shakkamtoonni kun lamaan konkolaataa tokko hatanii waaltaa teeknooloojii masaachuseets kan bakka waatartaawun jirurraa utuu hin baqatin dura aangawaa poolisii waaltaa sanaa tokkotti dhukaasuun ajjeesan yeroo sanagaa waljijjiirraan dhukaasaa poolisii waliinii viidiyoo ogeessotaan hin ta'in yookaan viidiyoo amaatariin ka waraabame. poolisiin yeroo faana dha'aa turetti shakkamtoonni sun konkolaataa isaanii keessaa dhuka'aa darbaa turan shakkamaan inni tokko suraa fbi'tiin ka irraa akka argametti koofiyyaa gurraacha kaayatee ka ture si'a ta'u dhukaasa poolisii waliin walitti banameen madaa'ee hospitaala beeta israa'elitti erga geeffamee booda achitti du'uusaa aangawoonni ibsanii jiran dr david shoonfeld hospitaala sana keessaa doktora yoo ta'an jiraataa bakka dhukaasii poolisiif shakkamtoota gidduutti itti raawwate bakka waatartaawun jedhamu jiraatu dhukaasa sana dhaga'een jiraa jedhu.
When I started hearing the, the gunshots and the explosions, given what had happened over at MIT and seeing all the police cars rushing in.
Yoo qawwee fi dibbeessa Inistituutii Teeknooloojii Masaachuusetti dhaga'e kakaraayyuu waan Inistituutii sun keessatti qubu qabu. Kan mallee makiinaa poolisii makiinaan poolisii barrisaa man kiyya biri'aa dabru sun irratti iyyannaaf ufee gadhaa jedhu yoo dhaga'u akka dubbiin Inistituutii Booston tuni oowwa deemte beeke.
aangawoonni hospitaalaa akka jedhanitti shakkamaan madaa'e sun yeroo hospitaala ga'u onneensaa dadhabee ture bakka hedduu rasaasaan rukutameera madaa hamaa dhuka'aa raawwateen uumametu qaama isaarratti mul'ataa jedhan jimaata har'aa ganama barii dubbiimaan poolisii kutaa masaachuseets timootii aldan haala jiru akkas jechuun ibsanii turan.
We believe these are the same individuals that were responsible for the bombing on Monday at the Boston Marathon.
jarii maaraatoonii boostonillee nam fixi isaanum ta'uun oolanii jenneetiin amanna akka herregi kennatti nami poolisii inistituutii booston hojii irratti ajjeeselleen isaanum wanti nu itti jirru ammaan tana dubbii tana akka malee jabduu dubbii jabduu tanatti jirra.
wixata darbe dhooyinsi boombii lama bakka maaraatooniin magaalaa boostonitti geggeeffametti raawwate gurbaa umrii waggaa saddeetiif. barattuu yuunivarsiitii dabalatee namoota sadii yoo galaafatu kanneen dhibba tokkoof torbaatama ta'an ol madeessuunsaa ni yaadatama naannoo shakkamaan lammataa tarii keessa dahatee jira jedhame bakka waatartaawun jedhamu marsuudhaan poolisiin barbaachisaatti fufeera eessummi shakkamtoota kanaa mister gaasriiniin tuuta oduuf ibsa kennaniin ijoolleen obboleessa kootii waan suukanneessaa akkasii raawwachuun isaanii hedduu nu qaanessee jedhan. shakkamaan hanga yoonaa hin qabamiin jiru mucaan obboleessa isaanii lubbuun jira taanaan harka akka kennu maatii namoonni duraa miidhamanis dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsanii firoottan namoonni jalaa du'aniif madaa'anii argee maatii koo bakka bu'ee jilbeenfadhee dhiifama gaafachuun fedhaa jedhan shakkamtoonni kun obbolaa yoo ta'an kan umriin waggaa kudha sagalii zokhaar saarneefiif kan umriin waggaa digdamii ja'a tamreelaan saarneef jedhamu lammiiwwan chichiiniyaati. poolisii waliin dhukaasa walitti banameen kan ajjeefame obboleessa isaa hangafaa kan umriin 26 tamralaan saarneevi haaluma erga wixataa qabee magaalaa booston keessatti mul'ataa jiruuf har'ammoo ajjeecha shakkamaa haleellaa sana raawwate jedhamee laalchisee haalli magaalattii keessaa maal akka fakkaatu jiraattuu magaalaa booston tokko haasofsiiseen jira akkas jedhan.
maqaan koo Hagaree Tafariin jedhama. Magaalaa Boostanii keessan jiraadha.
Adde Hagaree wixata darbe haleellaan boombii yookaan dho'iinsi boombii magaalaa Boostan iddoo maaraatooniin itti geggeeffamutti raawwate guyyaa haleellaan sun raawwate eessa turtan isin?
Guyyaa haleellaan sun ture ani lafa hojiin ture.
Attamitti dhageessan ree waa'ee haleellaa sanaa?
Lafa hojiidha yeroon ba'u naannoo sa'aatii sadii ta'a.
Sa'aatii booddee jechuudha.
Sa'aatii booddee mucaan kooti yeroon bilbilu mucaan koo achi turte osoo haleellichi hin ta'in achi baate mana yeroo galtu tiivii irraa ilaaltee bilbila naa bilbilte iseerraan dhaga'e.
Maaltu ta'e isa booddee?
Isa booddee egaa tiraanspoorteeshiniin kun xinnoo rakkina ture iddoo tokko tokkotti tiraanspoorteeshinii argadhee amma iddoo tokkotti yeroo deemu iddoo sanatti tiraanspoorteeshinichi yeroo dhaabbatu naanna'ee lafa hojii kootitti deebi'ee hiriyaa kootu mana na geessite.
Ahaa karaan cufamee ture jechuudha. Isa booddee manaan baane manuma turtan.
Manuma turre egaa isa booddee.
erga haleellaan sun raawwate asii namoonni shakkaman qabuudhaaf poolisoonni sakattaa adda addaa gochaa turanii miidiyaaleen gabaasaa turan amma immoo oduu haaraatu jira namoota shakkaman keessaa inni tokko du'eera jedhama mee haalli magaalaa boostan maal fakkaata guyyaarraa.
Hanga nama kana lafa hojii kootii dhaquuf ka'een inni qophaa'ee waan ta'eef hin barreen ture. Yeroo ba'u naannoon rakkinni kun ta'ee namichichi itti qabame karaa naannoo waatartaawun irra ture. Ani immoo karaa naannoo sanaan hojjedha. Naannoon sun hundumtuu cufameera. Karaa itti darbanii deemanis hin qabani. Kanaaf deebi'een mana kootti gale.
Daandiin hundumtuu cufameera jechuudha.
Daandiin hundumtuu cufameera.
Shakkamtoota haleellaa geessisan jedhaman keessaa tokko ajjeefamuunsaa gabaasamaa jira adda agaree isin immoo bakka haleellaan kun itti raawwate magaalaa boostan keessa jiraattu haalli namni kun itti ajjeefame attamiin gabaasamaa jira naannoo keessanitti.
Inni tokko ajjeesameera TV irratti ilaalaa turre shakkamaa isa tokko qabuu fi poolisooti marsanii eegaatti jiru naannoon boostanii baay'ee muddamtee jirti.
Adda agaree dhukaasatu wal gegeeddaraniiti kan namni rukutame jedha gabaasii jiru sababa ta'eef dhukaasa sana dhageessaniitu isin naannoo waatartaawuniin jira sababa jettaniif.
Yeroo nan itti gahu naannessanii eegaatti jiru malee dhukaasicha nageenya dhukaasichi duraan ture otuun achi hin ga'in.
Magaalaa keessa namoonni asiif achi deddeebi'aa jiru geejjibi jira. Namoonni hojii dhaqaa rumee maal fakkaata haalli magaalaa boostan keessaa?
Guyyaa har'aa tiraanspoorteeshinii namoonaatti hin jiru. Lammissii tottoo'aatti hin jiru baay'een.
Haala akkamiitu mul'ata?
Amma inni tokko du'uusaatti baay'ee namni gammadeera. Qabamuusaatti gammadeera. Isa tokko immoo amma qabamutti egaa magaalli boostanii guyyaa har'aatti egaa wanti ta'u maalidha ta'e yaaddoo keessatti.
Kanaaf manuma keessa turtanii jechuudha ala gadi hin baatan.
Egaa hin bayinaa amma dubbiin kun murtee argattutti nuun jedhanii mana keessa turaa nuun jedhaniiru amma egaa manuma keessa jirra moonaatti waan ta'u waaqan beeka.
Haa ta'u gaa Adde Hagaree ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ishi gaa ulfaadhaa isinis.
gara mata duree salammataatti yeroo ceenu immoo warshaa xaa'oo kan kutaa yuunaayitid isteetsi kibba gama dhiyaa jiru keessatti dhoo'insi raawwate namoota hedduu yoo galaafatu kanneen dhibba tokko ol ta'an madeessee jira balaan kun kaleessa galgala kutaa teeksaas magaalaa waakoo alatti ture kan raawwate hojjettoonni ittisa ibiddaa dhoo'insa akka tasaa dhaqqabe sanaan ibidda qabate dhaamsuuf utuu yaalanii viidiyoo amaatariin waraabamee jira. Aanga'oonni ministirii nageenya uummataa kan kutaa teeksaas akka jedhanitti manneen jireenyaa shantamaa hanga torbaatamii shan ta'an kanneen naannoo warshaa sanaa jiran manca'uu isaanii jiraattonni hedduunis madaa'uu isaanii beeksisan. Kan viidiyoo sana waraabe Eric Perez waan ijaan arge akkas jechuun ibse.
I was about 200 feet from the explosion. Uh, we were playing basketball, and then they told us to move out, so we moved out to the intermediate school.
Bakka dho'iinsi sun itti raawwaterraa meetira jaatama waan ta'u fagaadheen ture kubbaa saaphanaa taphataa turre gamasii akka deemnu nutti himnaan gara mana barnootaa deemuudhaan achi teenyee abidda qabate sana daawwataa turre yeroo dho'iinsa guddaa dhageenyetti amma tattamaan naannoo sana dheessine.
Angawaan kutaa poolisii waakoo akka jedhanitti hojjettoonni ittisa ibiddaa hagi tokko dho'iinsa sana booddee achi buuteen dhabaman jiraattonni naannoof waaltaa namoonni dulloomaniif dhukkubsattoonni dhibba tokko ta'an keessa jiraatanis gadhiisanii akka ba'an ajajamaniiru hojjettoonni yeroo hatattamaa namoonni tarii caccabaa manneenii jalatti ukkaanfaman yoo jiraatan barbaadaa jiran reeffa namootaas hanga tokko arganiiru waajjirri bulchaa kutaa teeksaas kan riik peerii aangawoota naannoo hojii isaanii akka itti fufaniif gargaarsa gochuu itti fufaa jedhee jira hojjettoonni gargaarsa yeroo hatattamaas magaalaalee dhiyoo jiran irraa gargaarsa kennuuf jecha gamasitti imalaa jiran qophii keenya kan dhageenyeef dubbisneerraa jedhu kanarraa kanumaan an xumura an tuujubee horaati.